raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوته دقيفتو راديو نور الهدى الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo siinii jirra sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee waltii islaamaa isiniif dhiheessina murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mo'atuu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيقة توتا تلفزيون نور الهدى نور الهدى gama sagantaa keenya sagantaa riqichaa sunnaadha dabarraa sanirraa gaafataan waan jedhu maqaan kiyya kaatu qa'aa jedhamaa jedha. Intala takka gartee bultii ijaaruudhaaf jaaladhee dubbifadhee isiinis qeebaltee manguddoo erga dhunaan jettee jaa. Bultii ijaaruuf gaafate. Eega gaafate manguddoo erga dhu jettee gaafatuun isaatilleen sirrii. yoo waan cubbuu waan macasiyaati dabaluu baate falaysa calaykum junaaxun fiimaa carradtum bihi min khitbati nisaa'i rabbiin keenya subxaana wa tacaala akkana jedha diliin isin irratti hin taane maal keessatti cubbuun qabdan jedha fiimaa arrattum waan cinaa qabdanii dubbattan keessatti sun maal irraaji walaa junaaha calaykum cubbuun isin irratti hin jiru fiimaa carradtum bihi min khitbati nisaa'i qaadhimanna dubartiitirraa أو أكننتم في أنفسكم يوكا واللبو تيسن كيستي لويستن كيستي ننفود آيوف كيستي لويفتني ديمتن شبون قبدن جل طيب انت لتكا يسيفور برباد مقر يوها سوات مع سيان جرو جربين طيب دبي فتشو ندن ديسا قرو ولكن لا تواعدوهن سرا وندعوا الأمالي تكا لفجل والهلال ننتو uffata yuufi kaayanii laalanii dura wallaallee walit dabalamnee walit qananiinee achi booda yoo walii taane waliin deemna yoo waliin ta'in ammoo addaan fagaanna jechuun dhoowwa. Qoyib illaan taquulu qawla macruufa jecha gaarii gartee waan cubbutti karrarraane wajji haasa'uu dandeessa gabaabdutte jechuudha. Intala takka gaafadhe jee gaafachuun kee sirrii jenna ni dandeessa. Isiinis na qeebalte jee qeebaluun isiitilleen eega gaafachuun kee sirrii ta'e qeebaltiin isiitilleen sirrii karaan isiin ittiin qeebalte ammoo warra si ergite ni keenya achiin ta'a beeyte dhugaa isiiti garuu ammoo osoma amman guddoo ergachuuf qophaa'u katujjaara tokko dhufee dubbifatee isa qaalii gootee isana jalaa heerumte jechuun jira warrilleen gartee ni kaawwadhee fija dura gartee waan khayriidha takka itti ariifatuun gaarii wama khayri waan jannatu sina qullee itti ariifadhu. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أريفة دلك أكسما وان خيري هنداو التريفة وان شبوان انتين شبشبي سي برباجي سيجو جرجر سو الرب سما سنكنتين جرجر سو قرتي جرجر سون كن الخطأ أخو العجولة جان جرجر سون دوغن قري دوغن قري أبليس جرجر سو تجران نمني توكو جرجر جنان وابليس جان جرجر سو الرب سمتو سنيمتي waan tokko bikkaa likkaa xiinxallanii of keeysa yaasanii bifa qaceelaan sirna qaceelaadhaan saffisaan waan san dalaguun barbaachisa. Namni tokko yoo dhufe haajaadhaaf nama tokko waa kadhatuuf dhufe osoo waan san wanta naf dhufe jedhee hin ibsin taa'eetuma haasawe isuma akkasitti jiru tokko fiigee dhufe isaa sa'a tokko sa'a lama fa'a taa'e tokko akkuma ol seenan assalaamu alaikum abbaa balu qottoo naa kenni yoo jeen hayyoo hodhaa ijoolletti kanna yoo jee eenyuun balleeyse ansaniif dhufee as taa'u jira yeroo dheertuu jechuun keen ta'u dhuftee haajaa kee osoo durfattee namni sun suduraan dabalu jechuudha. Waan hundi nuu qadara rabbiitiin taati garuu asbaabni barbaachisa sababsatu waan takka. Duuba waan jiru gaafataan kun furmaata barbaadaan kun jechuudha. Furmaata barbaadaa riqicha sunnaadha. Osoma manguddoo ergachuuf deemu kabiraa tokkoon wal taatee isaan wal dubbistee manguddoo ergatee na dura dabaree jechuu isaati. Warri leen hayyama godhe jedhe. Warri leen hayyama godhe jedhe. silaa si'i lukkuun deemu kagaalaan deemu dhufee si'i lukkuun deemu eenyu fudhata kagaalaan deemu dhiisanii duniyaan yeroo har'aa keessatti foonii fi dhiigaa fi lafee ummataa irra itti jaalatamtee jirti nafsee ummataatirra ummata jaalatamtee jirti nabi keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhe likulli ummatin fitnaa wa fitnatu ummatii almaal ummata hundaafuu qormaatatu jira. qormaan ummata kiyyaa horiidha jedhe horiidhaan qormaatame baniin adam jechuudha utuxibbuun almaala xubban jammaa jaalala hisaaban qabne diinagdee tana jaalattan jee rabbiin jaalala santu akkasii rakkise jechuudha kanaaf isaan dursan ati hiyyeessa waan taateef yamshi ilfaqiir hiyyeessi beeyta yamshi ilfaqiiru wakullu shay'in didduhu hiyyeessi tokko ni deema wanni hundinuu faallaa isaa ka jirtu wanni isan kallafne jirtu dubbatu usunuma jedhaniin laalumaan halaalta jedhaniin bikka takka dhaqu ati maa dhufte jedhaniin wannaasu tughliqu duunahu abwaabaha namni isa asitti yoo ni as deemu jiraate dafanii hulaa isaanii cufan wataraahu mabghuudan walaysa bimudhnibin jibbamaa ta'uudha isa kana garta ka cubbuun dalagiin barka badiin dalagiin jedhe ويرى العداوة لا يرى أسبابها خنمن هندي إسان عدويت عدو ما أرقى maaliif aduwwiina godhatanii illee hin beeku namu ijatti babaasa inni dubbatu bo'us jedhaniin dha'uudhaaf hatta alkilaab idaa ra'at idaa sarwa sareenuu hatta agartee warra horii qabu hadiinagee qabu yoo argite harrakat adnaabaha khadacat ladayhi wa harrakat adnaabaha akkana gajjejjettee isa biratti eegee isii akka sososoosti jedhe wixwix gooti jedhe وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبهت عليه وكشرت أنيابها guyyuma tokko garte yoo hiyyeysa agarte isaa karaa dabru ilkaan isiidha irraa ol saayixeetuma itti dutti jedhe itti duttii bar wakasharat anyaabaha waan ajabaati jechuu tayyib itti duttii jechuu kanaaf akkas ta'uu beeki hiyyeysi kan namni hunditti qottisu yoo imaanni jabaan jiraate malee ummanni waasin filatu saniif intalilleen si dhiiste warrilleen oo gamas dabree jechuudha. Warroota dinagdee qabu gaaf tokko dinagdee qabaataan tokko xayyib inna haadha hariyyun in khaxaba waan jedhu duuba gurbaa tokkotu rasuula bira dabre. Nabiin rabbii maa taquuluuna fi haadha rajul jedheen mee gurbaa kana maal jettan jennaan qaaluu ra'ayaka fi haadha naquulu haadha min ashraafi annaas nama dabre kana gartee maal jettan jeen rasuulli kunimoo jedhaniin ga'a. kun yoo inni intala dubbifate namuu ni reebaanii miti ittiin fiiganiimi yoo inni araaraaf manguddummaa seenellee ebaluufuu dhiisne jaanii ol kaaniimi jaanii ni bar yoo inni haasawa tokko dubbatellee usaa usaa nama guddaa dubbatu jira jedhanii miti ji'aniin duuba nabiyyi rabbi ni callise kabiroo hiyyeessu tokko bira dabre kana hoo maal jettaniin jee rasuulli kana yoo inni qaadhibatellee namni isa dhaga'uun jiru manguddummaa seenu namni isa dhaga'uun jiru yoo dubbate namni dubbii isaa odutti lakkaa'uun jiru jee dubbate bar duba nabii keenya maal jedha alayhi salaatu wassalaam lahaadaa khayrun min milli ardi misla haadaa jeen kanamni tuuffatu kanatu irra caala bobboonaan akkanaa dachii guutuu jiraaturra tokkicha kana irra caala jeen duba waan seenyeen obboleessa keenya ati hiyyummaan tee sun rabbi bira gassin kuffistuu beeki hariyyuun ati irra caala isa qaadhimaa teesse fuudhe san harka dhibba siitu irra caala jechuudha. Yoo ibaadaa qabaatte, yoo diin qabaatte, manguddummaan ta'e qeebalamuu baattus qaadhimaa keessatti gartee oduu ta'e gartee dhagahuu dhabanis kophee yoo si fiiganillee kanaa inumaan talatee nyaaqanii mataa jedhanii ati nama jabaa ta'uu beeki allaha biratti siin jenna duuba. Duuba malli kiyya maalii akkasitti namni biraa na jalaa fuudhee ja'a horiin qabu ja'a. Waan sii goonu hin qabnu rabbi sii kadhanna rabbi sii haa duroomsu durumti guddaan duruma qalbiiti duruma qalbii rabbi sii haa kennu yoo qalbiin ta'e dureettii taate intala tana jaaladhe akkamiin tajaajilafuu dadhabe ja'a waan jedhan dhiirri bikkaan galleetti hin duultuu jedhan bikkaan galleetti hin duultu jedhan dhiirri garte haadha takkittii jala sagalii raaxmanni rabbii bal'aadha raaxmata rabbii keetii eegi garaa kee bal'adhu. firiin dhaqabnetu waliin hixatini jaartii namaati jaartii namaa taraa hagootee ciisu jirtu bilaashitti jaalattee garaan kee hin madaawini gaasirii kun filajjeesin uummanni qubas hin qabu jiru oofatu jira atis jiruu tee oofadhu bifa kanarra deemi waan uummateeti ilaalladhu tasirran janqaarsin ilaalladhu tasima kanaa taajira guddatti ilaaltu ilaalladhu san seenis hin jenna barakallaa fiika. Obboleettiin teenyaa waan jettu. Gaafii lammaffaadhaa riqicha sunnaadha. Yeroo kutaa sagalii baradhu nama tokko wal jaalannee turre si fuudha jedheen irra hajame barumsa jira jedhee ofirraa dhoowwe barumsa xumurradhee jennaan hayyaa binaa nuun qaceeli gama haajaadha manguddoo ergachuu ni dandeeysa jeeni ni ergate manguddoo hayyaa argadhaa jeani booda ammoo maallaqaan hojii dubbadhaa yoo akkas hin ta'in ammoo nurraa baqadhaadha jechuu isiiti. طيب qababinaan obboleettiin teenya tun jaalala gurbaatiin qabamtee jirti warri isiidhaa jaalala maallaqaatiin qabamee jira mucaan ammoo jaalala hiyyummaatiin qabamee jira mucaa hiyyummaan jaalattee gad sin dhiisu jette intalli gurbaa jaalattee gad hin dhiisu jette warrilleen mallaqa jaalate mallaqa gad hin dhiisnu jedhe dubbii wallolte kuma dhibba lama kuma dhibba sadi kuma dhibba afur kuma dhibba shan gabbara je'a maqummaa nuun tolu. mucaa gabbara gaafatanii mucaan kuma diidamuu hin qabu bargabbara jetti bargabbara ka gabbara rabbi tokkicha maqummaanuu akka ittiin tollemee ilaalame. Gabbara ka gabbara rabbi tokkicha yoo silaa beekan intala dubartiidha. Haala bareedaadhaan namni intala dubartiidhaa takka guddise jannata argatan jala dhokate malee yoo silaa beekan ni'imaa guddaa gartee rabbiin nuu kenne jedhanii yaadan silaa. Fuuldura isaaniitti nabiin keenya waan jedhe man man ibtuliya min haadhi ilbanaat man ibtuliya bishay'in min haadhi ilbanaati fa axsana ilayhinna kunna lahu sitra min annaar namni dubra dhalu dubra guddisu kasaaratti ilaala dubra barsiisu kasaaratti ilaala hongotti ilaala bilaash ilaala dubbiin akkasii miti yoo ati bilaash fugoote bilaash mataata man ibtuliya min haadhi ilbanaati bishay'in namni qormaatame dubarran tanarraa wahii tokkoon ee yoo dubra argatte qormaatamte qormaata san irratti yoo obsite ammoo fa'aaxsana ilayhinna ka toltuu itti dalage dubarran san kunna lahu sitira min annaari ibiddarraa girdoo isaa ta'anii jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Kanaafu ati bar dallawa ajaa'ibaa argatte akkamitti dubri silaafuu tabanamaati namumaaf guddisna quufsitee nyaachisuun sitti ulfaata quufsitee gartee obaasuun sitti ulfaata bareechiftee uffisuun sitti ulfaata itti doyin oomuu feeta waa hunda keessatti. haalaan barsiisuu sitti ulfaata maaf akkana taata nama boruu dallawasii ta'u ibidda jahannamiitirraa guyyaa namuu nafsii nafsii nafsii jedhu san osoo beeyte jechuudha yaa ilma namaa kasaaratti ilaalin duuba warri amma gartee guddisa isii kasaaratti ilaalanii bu'aa sumatti irraa argachuu qabna jedhanii kuma dhibba lama fidi warra kuma dhibba sadii warra kuma dhibba shanii warra miliyoona waan na fakkaatu osoo cicciranii karattafanii miliyoonaa. namaa fiddi jedhani silaa dubri ni gurguratan na fakkaata duuba haalli namni godhatu mallaquma haa argatu waa akkanaa miti dubbiin rabbii keenya dubbiin nabii keenya akkanaa miti rabbiin keenya waan bilaashii abadan duyda kee keessaan baafne hikmaaf baase waan uumeef qaba waan uumeef qaba kanuma bilaashii keessa ilmoon baafne waan uumeef qaba yoo ati gartee akka shari'aan si feetu si jaalattu sanitti siisan guddiste. girdoo ibiddarraa guyyaa qiyaamaa sii taati. Sababa isiitiin rabbiin ibidda jalaa si baraara jechuun waan itti toletti ooltee haalaan guddisteef jecha. Kanaaf gartee abbootiin gabbara gaafachuun qabanii wanni intalli gurbarraa fudhattu mahrii qofa. Mahrii irraa fudhachuu uffisa namni silaafuu nama ofii waa qullaan oofu nama uffisaan gomna isaatiin. Malee haadha abbaa gabbari horii itti oofi birdilimsii itti guuri mallaqa itti takashi kun waan jiru tokko miti kuni waan balbala cufe waan balbala khayrii cufee balbala zinaa bane balbala fuudhaa cufee balbala zinaa kabane kana sababa kana ka ilmoon abbaa hin qabne lafa guutte ilmoon rahmata hin qabne jechuudha ilmoon nama hin qabne ilmoo rahmata hin qabne beeke ilma rahmata hin qabne lafa guutee kana wottaaddara ta'a kana dhiitu namaan rifanne si dhabu gartee waan waan horii dhabu ittiin fakkaatu waan sibiilaa fi dhagaa dha'e itti fakkaata jechuudha si rifatu jechuudha kana wottaaddara goote addunyaan. duuba waan jettu obboleettiin teenyatuni gartee nama kana gaa warri qeebalee hayyee gartee isinii kennine je'anii booda ragaa kunoo mahariin duytan ukutanii akkam taana hambini sirraa dhoorganii dadhabanii ani sirraa dhoorgee dadhabe abbaan nu dide xukumiin keessan qaadii muslimaati xukumiin nama warra kisee qaadii muslimaati qaadii muslimaatti dhaqe rakkina abbaa keetiifis jidduu jiru haa laalu. murtii haqaa isin jidduutti haa godhu murtii haqaa heeruma shari'aa akkas heerumsiisu heeruma shari'aa abbaa keessan loleeni adabe yookaan sobee yookaan loleeni akkuma hundattuu sirraa dhoorgee sirraa adabe akka inni ni kaa godhu ka goosisu isa yookaan adiin hin jiraanne wanti takka illee lafa hin jiraanne obsi obsi waan gootu hin qabdu sabbarii jechuudha yoo sabrii kee kana keessatti faraja rabbiin siin fidin atu arguuf ta'isa. إن الله مع الصابرين رب ور أبس ولينجرا فرج نسيدوف أبسي ربي كدد كلمة ألفتين تاين هداية أيو أبو ربي سيكا جلتو أيو أبو ربي سيكا جلتو دعوة اتقوسي سي أمس ونكون أكا حرام تهوبا تشيس خرابو فدو سانكن سوسو بدو عالم التفيدي من قدو خيري التفيدي حالك أنا أبسي سنجن yoo aalimman isaan dadhabde yoo sheekkole manguddoon ganda warri aqlii qabu warri yaada qabu isaan dadhabe akkuma tokkottuu gassin dhiisnu abadan duunee banna malee intala tana irrumatti nyaanna jedhanii kana malee ima sin kennine ka jedhan taate gaaf kana qaadiin islaama si kennuu danda'a isaan sirraa dhorgee jechuudha. Kuni rakkoo intala tanaa qofa osoo hin ta'in rakkoo intala hedduuti. rakkoo dubarran keenya hedduuti ka abbootiin bikka meeqaatamitti itti galchan jechuudha yaa abbaa zamana kanaa rabbi sodaadhu dhiiga sirraa bahe mucayyoon ta'e bar abnaa'unaa akbaadunaa tajrii cala al-ardi ilmaan teenya tiruu lafarra deemtu jaan ati akkamitti tiruun teessi jalaa haa madooytuu yaaddame namni tiruun isaa jalaa madooyte tabanaan shaayibar fokkate bade jechuudha ilmaan tee tiruu teeti tiruu teeti yaati nama haala bareedaa qabuun jaaladhu ka diinii bareedaa qabuun ka haala bareedaa qabuun duniyaattiin gurguratiin duniyaan dhuftee kuttii fixeensa ganamaati fixeensi ganamaa duniyaatti baanaa yoo sukuta kana fakkaataa deebisan obboleetti eenyaa. Gaaffiin tokkoffaadhaa gaaffii dhaddacha jaalalaa keessatti gaafataawwan jedhu maqaan kiyya etuqa'aa jedhama jedhe. ani amma tokko dura bultii ijaaree jedhe yeroo gartee nikaa godhachuudhaaf ka'u manguddoo yeroo ergachuudhaaf ka'u ergachuu yeroo an barbaade jechuudha gama eessuma kiyyatti erge isatu narraa haqa qaba isaan na guddise jettee gama eessumatti manguddoo ergadhee mallaqa illee hanga tokkotti ergee akkasitti nikaa naa godhe boodarra ammoo gartee yeroo nuti ji'a sadii hojii bullu ani kan goone je'e akkana jedha duuba yaa banii aadama. ما أغدرك يا خيانة بني آدم يا غنيس بني آدم جلقبا جلقبا جيتشو وان غرتي بؤرين تولين مانا بؤري إسا جارمين إسا كجلقبا خلفا قسوقا نتولين متان إسا ولك عمري جلينو قدين أبن درانو نكيني inni godhe hin jiru garri haadhaa firri haadhaa nikaa isii godhuu hin danda'an gosti haadha jechuudha. gama abbaa qofa warri nikaa godhuu danda'u isii gama abbaati aanaa gama abbaa jechuudha abbaa isii akaakoo isii obboleessa isii obboleessa gartee abbeeraa isii waa akkasa yoo ilma qabate ilma isii warroota kana nikaa godha duba wama cadaalika saanuma waliinuu mallaqas liqimse nikaan goone jedhe ammas nikaan goone jedhe isiinis wallaalchi waan naman goon hin qabutu gongora guddaa seente abbaan isii dhale osoo jiru abbaa guddise abbaa godhatte abbaan sii guddise abbaan ima siif hin taane abadan suni sima guddise jedhama malee abbaa ta'uu hin danda'u abbaan kee osoo waan fedhe ta'elleedha kama si dhale san kan si dhale san jechuudha kanaaf wanni sirra jiru dogongora ta'uu beekii nikaa isan irra deebi'aa haareyoonfadhaa abbaan keeysan isin haa godhu wa'illaa gumna keeysa jirtaa jechuu haraam dalaguu jirtaa jechuu osoo shari'aa dhageessoo kadditu taate itti dilooytanii gaafatamta duraayyoo wallaan isi godhellee gadaameessaan kee yoo qulqullaawe adda hafa adda dhaabbadhaa osoo gartee haydiin dhiini si dhufee osoo gartee inni sitti hin dabalamin si'ii qulqullooyte booda haala sanitti ni kaya haarayaa fi maarii haarayaa godhatee si fuudhuu danda'a jechuudha. Akkuma hin taane sanittuu akkuma jirtuttuu jaartiin karaa rabbi irra jirtu akkuma jaansanii akkuma nikaa godhee sanittuu ni waakkate ammas ilmi namaa rabbiinuu ganaa wayi nama dhiisaare. laa takuunu allaha warrasuula watakuunu amaanaatikum rabbiin ganinaa rasuulan ganinaa kana jaa rabbiin min sifaati ilmunaafiqiina walganuun sifa munaafiqitoo taate idaa tumina kaana yoo amaaname ni ganaa jee ilmi namaa kun ati amantee yoo waa itti haasawatte naadhoo isii jettee si ganee facaasa ati yoo isaa kana amantee waa bira kaayatte eessatti arge yoo na bira kaayatte ragaa fidi siin jaa sifa munaafiqaati jechuudha duuba yookaan abbaan hacuucee qabee anni kaan goone jedhee sodaatee ani sin goone jechuun isaatillee ni mala. Walaa kulliin obboleetii teenyaa waan jennuun. Sillee wallaalchatu abbaa keetirraa si maysee abbaa guddisaa si filachiise ni nekaanaa godhu jette amma shari'aa yoo dhageeyse yoo beeytis irratti waajiba gara abbaa keeti deemi nikaa abbaan keessi haa godhu haala saniin nuu qabbanaa'u isin jenna. بارك الله فيك ينو لما فادا دادت جالالا غافتون تنيا دبي ديرتو دبت دبي ديرتو دبت جار سرا ويوات جرت يا جار سدوبرتي ويواجس يا جار سدوبرتي ربين أمانة اتكن ويواجس أمانة كان بين اتكن نبي كنيا عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا جارا كان ناقو سدّا waliif dhaamaa jara kana khayrii dalaguu toltu itti oolu irra wal jajjabeeysaa nuun jedha nabii keenya alayhi salaatu wassalaam ima allahi jeeni bar gabarra rabbi isii humni laaftu tamalli laaftu ta daftee sobamuu dandeessu tan ta isiin laaftuu ilmaan lallaaftuu walii walitti dhiise biraa qamaatii seene jechuu miidhama guddaa seente boleetiin teenya boleetiin teenya tun waan jettu duubaa isaa hojii hin qabne na fuudhe jaarsi kiyya kun obboleeyyan isaatu gargaaraa ture jette. Gaafa koovidii gaafa gartee dhukkuba koronaa vaayirisii san warri obboleeyyan isaa hojii dhabanii akkasitti manatti deebi'ee suusii na jalaa baratee jette. Jalqaba waan jennu ka irra of kaa'an rabbi. Dhiirti takka ta'u humna qabdu dandeettii qabdu harka marattee damoosa makluuqa biroo kan nama biroo eeggatuun qabdu waan nama biroo kiisha nama biroo eeggatuun qabu tattaffatuu qaba. guyyaa akkanaatti dhufa kunoo gaafa namni nafsii nafsii eessaa sii fidati yaafuu uf dadhabee jiru gaafsan dalagaa waan xabi'aa isaan ta'iniif laal aaree yaadee maal ta'e qamaatii seennate jechuudha sijaaraa seennate jechuudha almacaasii tajirru bacduha bacdaa macaasiyaa wal harkisti farshoo seennate sijaaraatti tuuxee jimaa itti ciree farshoo seennate saahiba sareedhaa ta'e jechuudha kakararratti hirqisu sanboota gartee ilmaan isaa. jaartii isaa saamu malee inni takka nafne jechuudha akka isiin jettu kun hoo dhufe warri kiyya gartee anaa rakkadhee cinqame waan ta'u dhabe ilmaan tiyya gartee akkatti guddisu na jalatti rakkatte mana namaatti dalagadhee jettu kun ollatti dhiifataa deeme wama namni na ajaje hunda dalagee inni sanuu saamaree mana taa'e ka gaafa isiin suuqii banatte saame kun bargaafsanillee dhuma saama karaa adda addaatiin waan isiin humna isiitiin dhiiga isiitiin nafiftee kaattisan dalaydee walirra kaattisan jechuudha. waldhabnee duuba adda bahee jetti warri kiyya na fuudhee suuqii naa banee jetti suuqiin naa wayootee naa bara kooyteetti gaaf kan dhufe na kadhate waan gartee qabu na jalaa saamee baqate jette duuba ni sobaman itti fakkeessa itti booha yoo fedhe imimmaan kijibaa kana sobeeti akka isiin himatte san gingilchee dabre jechuudha. Mi'eeffataan garbuu warra soddaa liqeeffate jedhanii gaaf kaanillee ni dhufere. Saamni na saami sun hedduu na cabse ammallee warri hiyyeetti naa dabalani jetti. Mallaqa biroo naa kennanii ammas suuqii wayyeeffadhe. Ammas guyyaa kaan dhufe jetti ammas miila jalan na jige jetti. Mi'eeffataan garbuu warra soddaa liqeeffate jedhanii harkaan na baratti tolu sussu'a jedhanii. Ammallee inni hoo amaluma isaa san itti fufa jechuudha. Dura gartee horiirraa eeguudhaan duratti. maaltu horii san isa fuusisa waan horii isa fuusisu san irraa muruu qabda warri keetillee diiniin si kenne tana booda sin beeynu sin je'an dura gartee isaa kana leenjisuu qabda ofi dhiyeessuudhaan duratti leenjisuu qabda osoo suuqii keen naqin osoo mana keen naqin osoo kiisha keen garsiisin leenjisimee ji'a sadi isaa nagahaa ji'a sadi leenjisi ilaalime hedduu mana kireessii fi ollatti. faguma sanitti tiysi leenjii isaa saahiba gartee masjidaa ta'uu isaa kan midhaan qofa nyaatu ta'uu isaa yoo garte istikaaraa keessa laati tawakkaltu jedhii ofirratti seeni. Wa'illaa yoo akkasin ta'in isumaa laaqamaa kana laa yuldaqul mu'minu fi juxrin waahidin marra ta'in namni mu'minaa boolla takkitti keessatti haraa lama hin ciniinamu hin iddamu akkana jedhamee keenya alayhi salaatu wassalaam isumaa haala jirjiratin. lammata ammallee deebitee hojii sobamuun hin jiru leenjisi tawakkaltu jedhachi booda salaata istikaaraa ka filannoo salaati namtichi kun kayriin haa qabu naan qabu achi booda karaa filannoon teessi qaceelchite qaceelisiin jenna. Sagantaa keenya asumarratti dhaabbata. Rabbiin waan barane nu hafaamsiisu itti nu hadalaysiisu. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم وجعل الجنه الفردوس ماواكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع السلامه الى اللقاء
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu eegaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuura ludaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaya rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة